radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye bucya mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda y'ijwi rya muhabura mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ikaze muri kumwe na thomas kamiringi abayobozi b'intara za kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'iz'uburundi zihana imbibi baraye bashoje inama yigaga uburyo bwo gufungura ibiraro byo ku ruzi rwa rusizi bihuza ibihugu byombi turabura abantu nta muntu agendayo kubera hugaye umuntu yari afise ukuntu yotwara nk'utwashara akagarukana utundi abakongomani bakazana natwe tukajana hariya mugabo urumva nta kuntu umuntu yojanayo ibyashara uyu ni amina hakizimana atuye muri komine rugombo yo mu burundi ihana urubibi na kongo mu burundi kandi harabera inama mpuzamahanga y'abashoramari naho mu rwanda guverinoma ivuga ko umunyapolitiki ingabire victoire utavuga rumwe na leta ategura guhirika ubutegetsi muri afurika y'epfo abatwara indege za sosiyete south african airways bari mu myigaragambyo amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi muri afurika y'epfo abatwara indege za kompanyi ya leta south african airways bahagaritse akazi kabo ejo byatumye nayo ihagarika ingendo zimwe na zimwe fideli niyongabo yaduteguriye iyi nkuru ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri afurika y'epfo ryatangaje ko ryahagaritse ingendo z'indege zija mu gisagara ca perth muri australia na sao paulo muri brazil kuri uyu wa kane hari nyuma y'uko rihawe amakuru n'ishyirahamwe ry'abadereva b'indege baryo yemeza ko bafise imigambi yo kugarariza akazi bivuye mu biganiro vyerekeye imishahara yabo vyahagaze ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri afurika y'epfo ryarahagaritse ingendo z'indege zija mu bisagara vya perth na sao paulo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu inyuma y'uko ribwiwe ko abadereva b'indege zayo bari bafise imigambi yo kugarariza akazi kuri uyu wa kane mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ingendo z'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri afurika y'epfo zikorera hagati mu gihugu no ku mugabane wa afurika zabandanije ingendo zazo nk'uko bisanzwe kubera iryo shyirahamwe ryafashe ingingo zihutirwa ishyirahamwe ry'abadereva b'indege zitwara abantu muri afurika y'epfo ryari ryasabye mu ntango mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka iyongerezwa ry'imishahara yabo ku rugero rw'ibice mirongo itatu ku ijana mu nyuma yaho yaragabanije gushika ku rugero rwa cumi na bitanu n'ibikindwi ku ijana yamara ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri afurika y'epfo ryari ryemeye kongereza imishahara y'abadereva b'indege zayo ku rugero rwa munani n'ibice mirongo ine na bitandatu ku ijana muri namibiya perezida watowe umutegarugori netumbo nandi ndayitwa yaraye agiranye n'abanyamakuru ikiganiro cya mbere nyuma yo gutsinda amatora avuga ko azafata ibyemezo bikaze byo kurwanya ubukene n'ubushomeri fideli niyongabo mu kiganiro cya mbere yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane inyuma y'uko atsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi irangiye nandi ndayitwa yavuze ko azohindura bikomeye uburyo leta yiwe izokora mu ntumbero yo gutorera inyinshi urugero ruri hejuru cyane rw'ubukene n'ubushomeri mu gihugu nandi ndayitwa afise imyaka mirongo irindwi n'ibiri azotangura icesa amabanga yiwe yo kuyobora namibiya mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uca utangura w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu yavuze ko ashobora kuzokwitandukanya n'abategetsi b'umugwi swapo baje imbere yiwe ku bibazo bijanye n'ubutunzi n'imibano yatangaje ko ibintu bitazobandanya kuba nk'uko vyahora yavuze ko we na leta yiwe bazotegerezwa guhindura bikomeye ibintu ku bijanye no gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu ntiyavuze mu buryo butomoye imigambi ategekanya gushira mu ngiro nyamara yavuze ko ikibazo c'amatongo gikwiye gutunganywa gushasha yavuze kandi ko ikibazo cyo kugabanganya ubutunzi bw'igihugu ku buryo bungana mu banyagihugu gikwiye kwicarigwa nandi ndayitwa yatsinze amatora yabaye ku itariki mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kw'icumi na rimwe n'amajwi ibice mirongo itanu n'indwi ku ijana nk'uko ibiharuro byashyikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwabitangaje imigambwe itavuga rumwe na leta yatangaje ko izoshingisha urubanza muri sentare kubera ivuga ko amatora yabayemwo amahinyu yamara nandi ndayitwa yavuze ko ivyo birego bitagira ishingiro urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwavuze ko amatora yabaye mu mwidegemvyo kandi atatunenge twayaranze rwasabye abanyanamibiya bose kwemera ibyayavuyemo aya makuru murayumva kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda repubulika ya demokarasi ya kongo yareze u rwanda mu rukiko rwa afurika rw'uburenganzira bwa muntu gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa m23 uru rukiko rufite icyicaro arusha muri tanzania fideli niyongabo aratubwira impamvu y'uru rubanza icegera cy'umushikiranganji ajejwe ubutungane n'ibibazo bijanye n'amategeko muri kongo samuel mbemba yavuze ko yari ingingo ihambaye cyane inyuma y'ivyo yavuze ko ari ugusahura gufata abana n'abakenyezi ku nguvu no kugandagura abantu mu gihugu ciwe iyo ngingo ifashwa amezi ane inyuma y'uko repubulika ya demokarasi ya kongo yagirije u rwanda ko rwarenze ku bwigenge n'imbibe zayo rwakoze ubwicanyi bukabije ku basivile kandi rwarenze ku mategeko mpuzamakungu mu buseruko bw'igihugu repubulika ya demokarasi ya kongo yagiriza u rwanda ko rushigikiye umugwi m23 ivuga ko wakoze ubwicanyi bukabije ku basivile mu ntara ya kivu yo mu buraruko muri ico gihe ibiro vya perezida wa angola vyatangaje ko bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu vya kongo n'u rwanda bahura ku itariki cumi na zitanu y'uku kwezi mu nama izobera ku mugwa mukuru wa angola rwanda
umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international urarega isirayeli gukora jenoside mu ntara ya gaza muri palestina isirayeli isubiza ko raporo ya amnesty international yuzuyemo ibinyoma gusa bidafite ishingiro fideli niyongabo ishyirahamwe amnesty international ryasohoye icegeranyo kuri uyu wa kane aho ryatangaje ko israel n'igisirikare cyayo vyarenze ku masezerano ashigikiwe n'ishyirahamwe onu yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'umunani yerekeye ivyaha vy'ihonyabwoko ico cegeranyo c'impapuro zigera ku majana atatu cyavuye mu matohoza yakozwe mu kiringo c'amezi icenda kuva inyuma y'ibitero umugwi hamas wakoze kuri israel ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ishyirahamwe amnesty international ryavuze ko ryasanze israel yararenze ku masezerano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'umunani ico cegeranyo cafatiye ku majambo y'ihonyabwoko atari make hamwe n'ay'ityozwa ry'agateka ka zina muntu yatangajwe n'abategetsi ba israel ico cegeranyo cafatiye kandi ku makuru amnesty international ryegeranije aturutse mu ntara ya gaza icegeranyo c'ishirahamwe amnesty international cerekana ko ibitero vy'indege z'ingwano za israel vyabaye inshuro cumi na zitanu hagati y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane vyahitanye abasivili amajana atatu na mirongo itatu na bane harimwo abana ijana na mirongo ine n'umwe amnesty international ivuga ko atavyemezo bihari ko ivyo bitero vyari bigenewe ibibanza vya gisirikare ijwi ry'amerika tujye muri siriya nyuma yo gufata alepo umujyi wa kabiri mu bunini inyeshyamba zigaruriye undi mujyi nawo ukomeye witwa hama uri hagati no hagati mu gihugu fideli niyongabo aratubwira ibyo ari byo igisirikare cya siriya cyatangaje ko cakuye inteko zaco mu gisagara ca hama kiri hagati mu gihugu hari inyuma y'ingwano ikomeye hagati yazo n'abagwanya ubutegetsi ico gisirikare casohoye itangazo kuri uyu wa kane rivuga ko cakuye inteko zaco mu gisagara ca Hama kugira gikingire abanyagihugu bakibamwo abagwanya ubutegetsi muri Siriya mu gitondo co kuri uyu wa kane bavuze ko binjiye mu gisagara ca Hama barigarurira ibohero ryaho bongera bararekura abari bahapfungiwe ifatwa ry'igisagara ca Hama ribaye iminsi mike inyuma y'uko abagwanya ubutegetsi bigaruriye igisagara gikomeye cane ca Aleppo kiri mu buraruko bwa Siriya nico gitero gikomeye cyane bari bakoze muri ico gisagara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igihe inteko za leta zishigikiwe n'abagwanyi bashigikiwe na Iran n'igisirikare kigwanira mu kirere cy'Uburusiya zaturije abagwanya ubutegetsi mu bice biri mu buseruko bw'ico gisagara hari igihe ingwano yari ikomeye cyane muri Siriya. Igisagara cha Hama kiri hafi y'ibirometero amajana abiri mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Siriya Damas, kiri hagati y'igisagara cha Aleppo n'umugwa mukuru Damas. Ni muri ico gisagara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri umugumuko w'Abayisilamu barondera gutembagaza perezida w'ico gihe Hafez al-Assad wabereye. Uwo yari se wa perezida ariho muri iki gihe Bashar al-Assad.
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube na facebook ni kuri voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari leta y'u burundi irahamagarira umunyemari uwo ari we wese ubyifuza kujya gushorerayo amafaranga ye ivuga ko uburundi ari igihugu cy'ihuriro ry'imiryango migari yabitangaje ejo mu nama mpuzamahanga y'abashoramari na bamwe mu bafasha uburundi mu iterambere inama iteraniye i bujumbura ni inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na tiyerive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda iyo nama yatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igihe cy'isaha zine yitabwe n'abanyamitahe n'abagwizatunga bigenga abaserukiye ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango nk'iya oni iya buraya iy'abarabu amerika n'ahandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi evariste ndayishimiye mu butumwa bwiwe ku bitabye inama yavuze ko uburundi bufise byinshi byo kwirukira kandi byofasha mu kugwiza ubutunzi
abarundi barijijukiye ibikorwa urwaruka rw'uburundi rugize umurwi urenga ibice mirongo itandatu by'abanyagihugu ntimukwiye kuraba uburundi nk'agahugu gato mwihweje uko bungana kuko uburundi buri mu masanganzira y'ibihugu byo mu karere ibyo navyo bigatuma urundi ari ihuriro mu bijanye no guhanahana ubutunzi n'ibidandazwa hatibagiwe akamaro kabwo mu bijanye no gushora ibidandazwa mu mahanga
ibishigikirwa n'umushingamateka Olivier Sunguru arongoye ihuriro ry'abadandaza n'abagwizatunga mu Burundi nk'uko yabishikirije abagwizatunga n'abanyamitahe muri iyo nama avuga ko igisata c'abigenga mu Burundi gifise amahirwe kandi hari n'abakozi bazimbutse hakiyongera ko ku Burundi bufise amasoko bushoreramwo ibidandazwa harimwo abantu barenga umuriyaridi n'inusu w'abasumyi mu burimyi ushobora kurima amezi icenda ku icumi n'abiri ico afata nk'amahirwe ku bifuza kugwiza umwimbu aca batera akamo agira ati
uburundi n'igihugu aho icyo ari cyo cyose gishobora gukorwa mu bijyanye n'ubutunzi ni igihugu gisa n'ikigaragara mu bijyanye n'imitahe hamwe n'abanyamitahe ndahamagarira abantu bose bari mu gisata cyo kugwiza ubutunzi baje bavuye mu bice bine vy'isi kuza kwifatanya natwe mu kurondera gushika kuri iyo mbona kazoza burundi bwarahuye n'amakuba atandukanye kandi yagiye yisubiriza ariko ndabibabwiye ntabahenda uburundi bwarageze kure mugabo dutegerezwa kwivyukiranya rero nimba wifuza kwivyukiranya uwo kwivyukiranya hamwe n'uburundi
Mohamed Metkar ambasaderi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu ca Maroc kijeje byo gufashanya n'amakungu ni umwe mu bashikirije amajambo yaserukiye abafatanyabikorwa ku izina ry'abaje mu iyo nama hari uko abona ibyifuzo n'imbona kazoza by'u Burundi
imbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu ni icyifuzo cy'ukuri kandi gishoboka igihugu cya maroc ciyemeza kubandanya gushigikira abarundi abanyeshuri b'abarundi bahabwa burse zo kwiga mu makaminuza uyu munsi bangana n'amajana atatu na mirongo ine na babiri ikimenyetso gikomeye ku gufashanya hagati y'ibihugu bibiri uburundi na maroc abanyeshuri ijana na mirongo icyenda n'icyenda bari kwiga mu bisata mfatiro bitandukanye bizofasha kandi by'ingirakamaro mu ishyirwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'uburundi bwifashe bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine uteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu Olusegun Obasanjo yigeze kuba arongoye igihugu ca Nigeria yitabye iyo nama avuga ko guteza imbere ubutunzi ari byiza ariko ko muri ico gikorwa igihambaye muri byose ari amahoro umutekano no kwishira ukizana ivyifuzwa n'Uburundi kubishika ko nuko hoshigwa imbere gukuraho inzitizi ku banyamitahe n'abagwizatunga uko abantu bakigwa mu gihugu abazana imitahe yabo uko bafatwa n'ibindi akabona ko ivyo bifatiweho bigatora inyishu bizogira ingaruka nziza ku mbona kazoza uburundi bwihaye imigambi iri imbere mu by'umushikiranganji w'ikigega n'ubutunzi wodase niyo nzima yabwiye abari mu nama ni ukubaka amabarabara y'indarayi bihuza uburundi tanzania na kongo ay'igihugu inyubakwa zigezweho n'ibindi kiyerive ndayishimiye urakoze tukiri kuri iyi nama mpuzamahanga y'abashoramari mu burundi iteraniye i bujumbura mugenzi wacu frederic nkundikije yabajije gabriel rufyiri umukuru wa orcom ishyirahamwe rirwanya ruswa ikimenyane n'ikende wabo no gusesagura umutungo wa leta icyo iyi nama imariye uburundi ibyo bifite isiguro y'uko bwa mbere igihugu baba bacizigiye niyo siguro biba bifise kandi byerekana hanyuma mugabo igihugu nacyo gifise icyo ni ukwita itegeko guhumuriza no kwereka abo banyamitahe n'abo bafashanya n'uburundi ko mu by'ukuri nibaza n'imitahe yabo izo bikingiwe hanyuma gusa ntibivugwe mu majambo gusa mugabo bigashyirwa no mu bikorwa ibyo rero nibyo nibaza igihugu cy'ubundi kiro kirakora kira noneho nta muntu yovuga icyo ni igishushanyo cyacu nibaza ko ikintu kiba gikenewe ubuya nuko leta yerekana inzira inzira bariko barafata kugira ngo mu by'ukuri iyo mitahe igomba kuza mu gihugu n'abagomba gufasha iyo mi- mw'iyo migambi ivyo bintu by'ukuri bizogirira akamaro abanyagihugu Eh, ego be- nico nibaza gihambawe mwihweje ukuntu vyi- ibintu byifashe mu burundi uburundi buzoshobora muri iyo minsi ibiri kujijura abanyamitahe kugira ngo bayikoreshe mu burundi hari intambamyi zitari nke muri iki gihe hariho ibibazo vy'umuyagankuba n'ibindi mwibaza ko uburundi buzoshobora kubajijura erega si ubwa mbere nagira ndabibutse ko atari ubwa mbere uburundi butunganije inama nk'izi hanyuma kandi no mu bindi bihe barabikoze kandi amafaranga barayatanze ikiba gikomeye kandi nibyo na jewe nanashimye cyane ndabye ukungene mu biro by'umukuru w'igihugu cyane cyane bijya biro mm, bita best eh, biteje gutunganya imigambi babivuze bavuze bati iriya de defi hari inzitizi ni izi nzitizi rero tugomba gukuraho izi zijyanye n'iby'intwari ibereye inzitizi zijyanye n'ibyo- n'iby'ibiturire ati mu nkingi ya mbere bit- bisangajema do leta n'ibyo tugomba gukuraho burya nicyo banyamitahe n'abafashanyaburundi bakeneye iyo ariko yo muri leta bariko bara- ha- bavuze bati nta bihari aho niho haca haba ingorane Yego.
kubera kubera bavyemera kandi bakavuga ko bagomba kubikuraho kiwe nibaza neza yuko eh, hose hari amadefi hari abo ivyo izo ntambamyi ikiba gihambaye nuko gusa leta ica yerekana ingene izo ntambamyi zigomba kuvaho nivyo bariko barasigura rero Yego, me- kiwe numva ari ibintu vyumvikana mu kanya gatoya cyane rwose mwihweje imigambi ya leta ikanaba bitabye iyo nama i- yerekeye ubutunzi murabona ko ah, ya migambi ya leta ah, mu bihumbi bibiri na mirongo ine kugira ngo uburundi buzoba bwifashe n'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu kugira ngo uburundi buzoba buteye imbere iyo migambi ni indoto ni canke n'imigambi ishobora gushyirwa mu ngiro nagira mpere ku kintu gikomeye umuhinga yitwa seneke w'umuromani w'umufilozofi yavuze yavuze ngo iyo umuntu cyangwa igihugu atazi yaja adafise yaja ntazimira urumva rero kubona igihugu cyarihaye intumbero kikiha imigambi jewe mvuga ko ari intango ubu igisigaye rero mw'iyi nama turimo ni uko leta ivyo bariko baravuga biba ibintu by'ukuri biba reyere kandi bizoshirwa mu ngiro gabriel rufyiri umukuru w'ishyirahamwe orukome murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe kubona mwadutumiye imana ibahezagire
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
radiyo ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda ubushinjacyaha buremeza ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ingabire victoire ari inyuma y'umugambi wo gushakagwirika ubutegetsi bwabivuze ejo mu rubanza rw'abayoboke b'ishyaka rye dalfa umurinzi ritaremerwa mu mategeko eric bagira ubusa yakurikiranye uru rubanza mu rukiko rukuru i kigali yicaye mu cyumba cy'urukiko akurikirana iburanisha nk'abandi nta marangamutima adasanzwe umunyapolitiki madamu victoire ingabire umuhoza yagaragaje nyuma yo kwikomwa n'ubushinjacyaha kuba nyirabayazana mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u rwanda paul kagame ni mu rubanza rwiswe urwa silivensi sibomana na bagenzi be ubushinjacyaha bufite ijambo bwatinze kuri sibomana na ingabire busobanura ibyabaranze mu buzima bwabo bubihuza n'ibyaha burega sibomana n'itsinda ryose bwibutsa ko korewe ari isubiracyaha kuri ibi byaha umurega kuko yigeze gufunga imyaka itandatu ku byaha bisa n'ibyo ari kuburana bwasobanuriye urukiko rukuru ko abo bukurikiranye bose bari mu cyitwa ishyaka darufa umurinzi bwo mu magambo yabwo bwita agatsiko k'abagizi ba nabi kuko ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda ubushinjacyaha bwavuze ko abayoboke ba darufa umurinzi bifashishije umunyamakuru teonese nsengimana kugira ngo bamamaze uko bishoboka kose imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda batagombye kwitabaza imbaraga z'imbunda kuko ubwo buryo butakigezweho bwasobanuye ko mu kwezi kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri na rimwe abaregwa barangajwe imbere na sibomana bateguye amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza busobanura ko sibomana ari umuhuzabikorwa wa darufa umurinzi ku rwego rw'igihugu buvuga ko ibikorwa byose umunyapolitiki ingabire victoire ari we wari ubiri inyuma bwabwiye urukiko ko uyu yahuje abayoboke be n'abanyamahanga bagombaga kubahugura ku buryo bahirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara ubushinjacyaha bukavuga ko bahuguwe ku gitabo cyanditswe n'umunyasiribiya seridija popovici yise blueprint for revolution ku buryo bwo guhirika ubutegetsi hatifashishijwe imbaraga z'imbunda gusa bukemeza ko umunyapolitiki ngabire atari mu kirego ijwi rya amerika yashatse kumva icyo ushinjwa bivugaho ariko ntibyadukundiye mu iburanisha ryo ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi gushize ariko ingabire yari yabwiye ijwi rya amerika ko ibirego by'ubushinjacyaha bidafite ishingiro yari yabidutangarije muri aya magambo ibyo bintu ntabwo ari byo ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa yo gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo babubitekereza gutyo ko buba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bimbaza kuri iyo dosiye na biriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye ariko mu by'ukuri ntawigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi mu kwezi gushize ubwo yari mu ihuriro unity club perezida w'u rwanda paul kagame nta muntu yavuze mu izina ariko mu magambo ye hari abahise bakeka ko avuga kuri ingabire n'abo twavanye twababariye twavanye aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha nk'ibyo twababarira ubuhendahenda mbere yuko hakongera umuntu akaba muzima cyangwa nabi n'aba gukorana nabo ni iki yarangiza bagasubira murabazi murabazi birwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza uzi ya masaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo ubushinjacyaha buvuga ko abahuguraga abaregwa bari barihimbye amazina nka sandra na ana kandi ko na bamwe mu bahugurwaga bakoreshaga amazina y'amahimbano buvuga ko ababahuguraga bavuga ko kubera ko abaturage bababaye bazabashishikariza kwigaragambya babanje kubumvisha ibyiza by'ejo hazaza habo bushinja sibomana ko yabwiraga bagenzi be ko muba bagombaga guheraho babasaba kwigaragambya harimo abazunguzayi bo mu mujyi wa kigali ubutegetsi bufata nk'umwanda abahinzi abo leta yita abajenosideri abarimu n'abanyeshuri abanyeshuri babayeho nabi n'abandi muri iyo myigaragambyo ubushinjacyaha busobanura ko bagirwaga inama zo kwirinda cyane abarokotse jenoside abasirikare abaturutse mu bihugu bya uganda burundi tanzania na congo kuko bari mu ruhande rwa leta bukavuga ko bari kubakangurira kwanga gahunda za leta nko kutishyura imisoro gusa mu barokotse jenoside bugasobanura ko bose batumva ibintu kimwe ko ahubwo harebwa bari guhita babumva barimo Aimable Karasina na Yvonne Damangi ryamugwiza bafungiwe ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yabakorewe buvuga ko hari itsinda ryiswe Operation Serwakira aho bagombaga gukwirakwiza inyandiko zanditseho amagambo agira ati turambiwe imisoro turambiwe gukubitwa turambiwe gushimutwa n'ayandi ubushinjacyaha buvuga ko mu bagomba bagombaga kwifashishwa gukwirakwiza izo nyandiko harimo abamotari buvuga ko Sibomana yafashwe amajwi avuga ko abantu bose bamaze kwanga leta kandi ifite ubwoba ku buryo haramutse habaye akantu gato ibintu byose byashwanyuka buvuga ko hari hagenderewe ko byose byazakwirakwizwa ku munsi ngarukamwaka witiriwe umunyapolitiki madamu victoire muhoza uzi nka ingabire day ubushinjacyaha busobanura ko abahuguraga abayoboke ba darufa mu murinzi babumvishaga ko guhirika ubutegetsi bw'u rwanda bita ubw'igitugu byagombaga gukorwa nk'iby'inkubiri yahiritse ubutegetsi mu bihugu by'abarabu birimo na tunisiya buvuga ko ibi bikorwa byaburijwemo bidaturutse ku bushake bw'abaregwa ubushinjacyaha bwavuze kuri sibomana gusa mu iburanisha rizakurikira hazaba hatahiwe umunyamakuru Theoneste Nsengimana niburangiza kubahatura bose uko ari icumi buri umwe akazabona umwanya wo kwiregura eh bagira urusajwi rya Amerika i Kigali abayobozi b'intara za Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zihana imbibi ejo bashoje mu mujyi wa Uvira inama yigaga uburyo bwo gufungura ibiraro byo ku ruzi rwa Rusizi bihuza ibihugu byombi bimaze imyaka itanu bifunze ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira iyi nama yabereye mu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri mirongo irindwi na birindwi uvuye mu murwa mukuru w'ubucuruzi w'Uburundi Bujumbura abayobozi bayitabiriye barimo ab'intara za Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Kongo n'abayobozi b'intara za Kibitoke Bujumbura Rirare na Rumonge ku ruhande rw'Uburundi mbere y'iyi nama babanje gusura ahari kubakwa ibiraro biri kuri Kiliba Luvungi Sange biri muri teritwari ya Uvira ndetse na Rugombo ku ruhande rw'intara y'Ibitoki. Guverineri w'intara y'Ikivu y'Epfo Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki yavuze yuko baje bahuye mu rwego rwo kureba uko hafungurwa imipaka iri ku byambu by'umugezi wa Rusizi bihuza ibihugu byombi imaze imyaka igera kuri itanu ifunzwe kubera icyorezo cya COVID-19. uyu muyobozi avuga yuko bigiye hamwe uburyo hakwihutirwa gufungura ku ikubitiro ibiraro biri ku mugezi wa rusizi ku byambu bya rubenga muri ruvungi na nyamwoma muri sange tulikuya hapa na baautorite bakubwa cestadire les autorite burundaise twaje ahangaha n'abayobozi bakuru b'u burundi natwe abayobozi b'intara ya kivu y'epfo kuko perezida felix segeti kilombo yadutegetse gufungura ibiraro kugira ngo abaturage bacu bo muri teritwari ya uvira bakiri basange ruvunge n'abandi ndetse n'abo burundi boroherezwe kwambuka mu burundi n'abarundi nabo baze muri kongo mu bucuruzi kugira ngo ibyo bigerweho ni ngombwa ko ibiraro biri hejuru ya rusizi byuzura vuba guverineri jean jacques purusi avuga ko mbere y'uko bimwe muri ibyo biraro byuzura mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu basabye inzobere z'ibihugu byombi kureba uburyo abaturage n'imodokari zidafite uburemere bwinshi zanyura ku biraro byari bisanzwe ndetse ahatari ibiraro hagashyirwa amato yafasha abaturage kwambuka mu mujyi wa uvira abitabiriye inama bavuga y'uko batazi umunsi nyirizina wemejwe wo gufungura ibyo byambu ndetse n'ibiraro ku mugaragaro nyokindi gerard umuyobozi wungirije muri minisiteri y'ubucuruzi wari uyoboye intumwa z'uburundi yagaragaje ko bishimiye ko mu gihe cya vuba abaturage bo ku mpande zombi bazaba basurana bakanacuruzanya twishimye vuba abaturage b'abarundi n'abakongomani bazagenderanirana ndetse bakorane n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ibikorwa byari byarafunzwe kubera kovide cumi n'icyenda bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya rusizi no mu ntara ya kibitoki bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi banyuze ku ruzi rwa rusizi bavuga ko ifungwa ry'ibyambu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda byabateje igihombo nko kuva ngaha mu rwombo ujya busuruzi rusizi ukaja mu ruvunge twariha amahera make cyane twariha nk'amahera atarenga ibihumbi cumi na bitanu tugiye kubwegera ntibyashika n'ibihumbi mirongo ibiri ariko kugira dushike mu ruvunge uciye ku mupaka wa gatumba ugenda ufise nk'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amarundi kugenda no kugaruka ariko uciye ngaho ugiye mu ruvunge ntibirenga ibihumbi mirongo mirongo ibiri amina hakizimana atuye muri komine rugombo ihana urubibi na santere ya ruvunge ku ruhande rwa kongo akora ubucuruzi ndetse afite umuryango muri teritwari ya uvira turabura abantu nta muntu agendayo kubera hugaye umuntu yari afise ukuntu yotwara nk'utwashara akagarukana utundi abakongomani bakazana natwe tukajana hariya mugabo uba urumva nta kuntu umuntu yojanayo ibyashara kuva ibyo byambu n'ibiraro byafungwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda abaturage bo mu kibaya cya rusizi bifuza kujya mu burundi bavuye kamanyura banyuze ku mupaka wa kavimvira bakora urugendo rw'ibirometero birenga mirongo irindwi na bine mu gihe bari basanzwe bagenda urugendo rw'ibirometero bigera kuri birindwi banyuze mu ntara ya kibitoki vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
to mind a silver screen and all